باب تحريم النميمة باب حرام تهؤ كيست كايمتود النميمة dubbii takka namarraa fuudhanii nama birotti geeysun akkaataa nama san idduu isaanii wal balleeysan irrattiya namiiman wahiya naqlul kalaami fuudhuu dubbii takkaati yookan hiiksuu dubbiiti beynannaasi idduu ilma namatti dubbii fuudhanii hiiksu calaa jihati alifsaadi calaa jihati karaa alifsaadi balleeysu irrattiya karaa jara sallamaan addaan balleeysu irratti dubbii takka fuudhanii kabirotti geeysu jechu markazarraa dubbii takka fuudhanii ala geeysu akka namni markaza islaamaa tokkotti hidhannoo hin godhanneef markaza islaamaa tokko akka namni balaaleffatuufi yoo godhanis namiimaa jedhamti kuno qaala allahu tacaalaa rabbiin ol aane akki jedhu hammaazin isa kunoo hamataa tahe san jedhe hammaazin isa nama hamatu sani ka waan namni jibbuun nama duuba yookaan nama biratti nama dubbatu sani mashaa'in isa deemaa tahe san ammas binamiimin haasawa nama tokkorraa fuudhee tokkotti geeysuun isa deemaa tahe san jedhe rabbal aalamiin isa geeysaa tahe sanii kuno namtichi bifa akkanaa qabu isa san jedhee rabbiin nabi muhammadii addeeyse suuraa qalam keeysatti jechu hammaazin isa hamataa tahe ka nama hamatu banii aadam kana hamatu mughtaabun mashaa'in isa deemu san binamiimin haasawa kutiidhatiin isa deemu saniya haasawa nama adda kutu obbolowwan islaamaa gargar kutuun isa baatee deemuun san وقال تعالى ربي أكجر ما يلفظ إن دبت قبرتش تكن دبت جدا إلما ما تهيت إنس في جني تهيت ما يلفظ وأن دبت إلمنا ما جنس وأن دبت من قول jecha tokkorraa waan dubbataniya diqqaa tahinaa guddaa tahinaa waan dubbatu ilmi namaa illaa ladeeyhi haala isa biratti tahaa taheen male haala isa biratti tahaa taheen male raqiibun eegani maleykichi eegu atiidun kurfaawaa ka tahe haala isa biratti tahaa taheen male waan dubbatuya yoo namni tokko waa dubbatu rabbiin nama maraa eeydootti godhe eeydoo mul'attu ilmi namaa ni sodaatu poolisa miila kana addunyaa kana ka hidhannoo qabu ka zaahira ijji namaa gartu kana ilmi namaa ni sodaata ammoo ta ooltee namarra bultu tana ilmi namaa dantaa dhabe ajaa'iba sirra jirti raqiibuun eegana atiidun kurfaawaa tahe haala isa biratta haa tahe malee hin dubbatu ka waan barreessuuf kurfaaye ka haasawa tokko ka arraba namarraa bahe dhiifnetu nama biratti ta'e yaa galmee teenna taga nama kanarraa hanga galgalaa haasofne osoo fidanii namatti qoodanii nama mara namuu silaahi natti haatama guyyaa tokkootii bar silaa namuu tokkoo lama kanaa dubbisa waan keyri keeysa jiraa jedhu tokkoo lama kun garbee jettiin fiiga hedduu nama wanni kun ganama kana dhugaannarraa baatee jedhe duuba waan takka habtu haasa'uni kun waan hama وعن هزيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جنة إنسان مع الفائزين أو مطلقا ور ملكا يوج جنة إنسان يوكم تقلت جنة ما إنسان إن استحل ذلك yoo namiimannaa halaala jedhee namni tokko akka halaalatti namiimaa fudhate jannata hin seenu eenyu nammaamuun inni haasawa nama tokkorraa fuudhee tokkotti geeysu karaa jara lamaan adda balleeysuufi akka jarri tun lamaanii yoo jaalallee tahanii akka isaan jaalallummaan adaawatti deebituuf yoo rahima tahan akka isaanii wal muraniif yoo sheekaf darasaa tahanii akka isaanii walitti hammaataniif haasawa akkanaatiin namni deemu jannata hin seenu jedhe nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu aleyh haasawa haqiiqat muttafaqun aleyhi bukaari fi muslimtu galmeeyse bukaari muslim hadiisa kana galmeeysanii nu odeysan وعن ابن عباس رضي الله عنهما زلاه إلما عباس ربين إسافي أبرا لهاجالة إبادة إسانتي صحابة نبي محمد جري لتشويو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي مرة ندف جرا بقبرين قبري لمرة دفه رواية من المشركين جت تجرى رواية ور رب اتواكين دي سر جر سلمان تهو جت تجرى جر لمرة في رسولين دوه بقبرين قبري لمرة دوه فقال يو قبري لمرة في نبي محمد نجري إنهما jarri lamaan saahiba qabrii tana lamaanii kuni yucazzabaani ni qixaatamani jedhe ni qixaataman ni cazzabaman wamaa yucazzabaani ammoo hin qixaataman fi kabiirin waan guddoo dhiisuun namatti ulfaatu takka keeysatti hin qixaatamaniya osoo waan ruuhin namaa yoo irraa lugaaman lugaamamuu namaa diddullee taate yookaan waan dhiisuun isii namatti ulfaatullee osoo taate ma'azira waan guddoo keessatti ka dhiisuun isii nama guddatu keessatti hin azzabamaniya fi kabiirin tarkuhu bala ammoo dhugaa akkana haa jennu innahu azaabni waan sanii kabiirun guddaadhaaya isa diqqaa malee azaabni isarratti nama dhuhu waan san lamaanirra nama dhuhu guddaaya moo ni diqqo azaabni ammoo keeysatti nama mudatu gudda amma ahaduhumaa ammoo tokkoon jara tana lamaani tokkoon jara saahiba qabrii tana lamaani fakaana ni tahe yamshii ka deemu tahe binnamiima haasawuma nama adda kutuun ka deemu taheya haasawuma ilma namaa kana adda kutu ha obboleysa lamaa wal jibbisiisu ka qalbii isaanii gara gara adda baasu kanaan deema jedhan kanaan deema duuba rabbiin har'a qabrii keeysatti kaleeysa deemte obboleysa adda baafte dalayde wal jibbisiifte har'amee qabrii keeysatti lahdii keeysatti si qabee galata sii deebi'uuf taa'a dhandhama zaaba jedhaan وأما الآخر أموكم فكان نته لا يستتر رواية برا كيست لا يستبرئ لا يستنزه مراء كان رفت كان كل كلوف نتهي لا يستتر كان كل كلوف نتهي من بوله فنجان إسر إن كل كلاو فنجان مكان واهو تنفكاك waan guddoo itti fakkaatu fincaaletuma osoo in qulqulleeffanne fincaan qaama isarra bu'an woo takkatti illee hin fakkaatu qalbii xiqqollee ittiin qabatu fincaan ofirratti buusee maa waa fincaan waan guddoo ta'anii shaahimaan dhugetu asiin bahe bishaanuma angubbaan dhugetu garaa keeysatti gaa dikko oksijiinni jijjiiretuma gubatee gabbahe irran kaayan hanga guddaa tokko yoo ofirraa qabe diqqoon na tuttuqu kuni womaamii jedhe duuba hedduun azaaba qabrii keeysatti nama mudatuu sababaan inni irraa ta'e nabi muhammad fincaanirraa jedhe na'ammatu cazaabi alqabri min albowl irra hedduun azaabni qabrii keeysatti qaamni namaa gubatuuni fincaani kanarraa eeggatuu dhaburraaya diqqeeysu waan diqqotti ilaalu obaamii jechuu tanatu waan jabdu akkanatti kuno جر كل ماني قطعة منجر متفق عليه وهذا إحدى رواية البخاري قال العلماء شيكولين ور حديثوان فهم ربك النفي هي كان أكجرا معنا وما يعذبان وان قطعة من في كبير جتشوني كبير في زعمهما yaada isaanii lamaan keeysatti waan guddoo ta'e keeysatti hin qixaatamaniya akka zacmii isaanitti yoo arrabaan waa haasaye maasiyaa maaltu arrabaan haasaye obboleessa lamaani walitti kaasuu keessatti wal jibbisiisuu keessa maaltu na dhufu zacmii isaanii keessatti waan guddoon seen fincaa yoo narra bu'an maal jechuu kun waan guddoo takkatti hin fakkaatu akka zacmii akka yaada isaanittiya waqiila qiilitti jedhame wamaa yucazzabaani fi kabiirin jechuun kabiirun tarkuhu waan dhiisuun isaa guddaa ta'e keessatti hin qixaatamaniya waan silaa irraa fagaatuun isaa guddaa namarra ta'e keessatti hin qixaataman wama silaa irraa fagaatuun laafaa tokko keessatti dadhabaniituma nasbiyyaaf sheeyxaanni dadhabsiiftee keessatti qixaatamaniya duuba توبة تركه عليهما النميمة توجب عذاب القبر وتوجب عذاب النار أيضا نميما عذاب قبر سنمت رقاسفتي أكسما عذاب قياما لي نمت رقاسفتي yoo namni tokko jannata seenuu dhabe hadiisa duraa sanirraa bakka inni seenuu ibidda jechuun irraa beekamti qaxaadha قطعني نمن مسلمة فريق في الجنة وفريق في السعير مرني صدفة انجرو تنافو نميما عذاب قبرس نمت رقاسفت نمت وان رقاسسو akkasuma azaaba qiyaamas namatti raggaasifte ka guyyaa qiyaamaa وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما إسنيف أديسو ما إسنيف أديسو شئ رسولي ملعضه ملعضه وان أضحين تاتي إسني أديسو جريت أضحي adhiintun hiya namiima isiini haasawa geeysu dubbii nama tokkorraa tokkotti geeysu karaa walitti hammeeysu irrattiya alqaalatu isii jedhamtuu taate jedhamtuu taate alqaalatu jedhamtuu beyna annaas idduu ilma namatti jedhamtuuya wahiya naqlu linsaani kalaama annaasi namni tokko haasawa namaa fuudhu baadahum fi baadin garirraa garitti fuudhu min ajli ilifsaadi beynahu karaa idduu haasawa islaamaa kana wal balleeysan irratti islaama lamaa walitti buusuuf dubbiin jajjabaatti egaa amma haasa'uma masaalihaa tokko namni si dubbiseetuma akka nama biratti hammaattuuf si waraabee hawaasa islaamatti facaasa masaalihuma tokko sirraa waraabee yoo hawaasa islaamaa tokkotti facaase khiyaanaa jabdutu keessa jira dura khiyaanaa si godhe mushaawara namni dhowrii takka marii islaamatiif waliin teenna jedhee si waraabe haadha khiyaanaa kun dura deebi'ee facaasullee noo namiima akka idduu nama waraababeetiif kun hawaasa biratti hammaatuuf yoo godhe yaa maasiyaa hagana ga'u maasiyaa lama walirratti baadhatee namni deeman jechuudha rawaahu muslim alaa cadhu adhii jechuun بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة إسين على وزن الوجه مدال وجه الرتجت أضه وجه ولت مدالا مدال مدالة كرة تجلال أضه وجه يوجنا مدالة كرة تجل تججو أكسين التجل أمتو jecha kana luga arabaa keessatti waan irratti walirratti madaalamtu akka tokkotti waliin madaalamtu jira aduhu fi wajhiin tokko warwiya odeeffame alcidahu cidahu bikasri lcaynitti qaraamee odeeffame wafati daadi cidahu calaa wazni liciddarra jirti gaafas cidahu jechuuni ciddatu ciddatuu fi cidahuun takka waznii tokko irra jirti cid ciddatuu fi cidahuun waznii tokko irratti jirti jarri kun lamaanii gaafa cidahu jennee kasritti qaraane ceynii kana ma'anaan isaa wahiyal kadibu kijiba taatiya cidahu jechuun kijiba walbuhtaanu kijiba guddaa malle وعلى الرواية الأولى رواية درا عضه تجت سنرة ديمني على عضه عضه جتش مصدر إني مصدر مصدر مصدر جتشوني ما يجيء ثالثا عند تصريف الفعل وان صدفت له فعلي توكو يو غرغلشته عضها عضه عضها كجدني يو فعلي غرغلشته كصدفت له سنين مستر جدا مستر إن يقال عضه عضهه عضها عضهني كان لا عضهني كان عضهه عضها عضهني كما جي كان رماه بالعضه كجبان سدربت يجو نوسا كجبة كوكا إن قبنين دربتين إركاية يجو إركاية توبا akkasitti gaa rabbiin kanarraa nu haa tiksu shayxaanni akka baniin aadam hoongayu hedduu marxifata jedhe nabi muhammad lafa arabaa tana keeysatti akka jaziiraa arabaa keeysatti kaniisan dhaabatee dhaabsisee ummanni kaniisaa keeysatti rabbi malee waan biraa hin gabbarre garaa murate jedhe nabi muhammad shayxaan jaziiraa arabaa keeysatti laakini idduu ummata jaziiraa arabaatiif aalama addunyaa kana wal dhabsiisuu keessatti garaa muranne jedhe garaa muran beeytii keessatti naannawa san keessa kaniisaa hin dhaabsisuba dhaabsisuu hin dandayu naannawa beeytii san jedhee san garaa murate ammoo beeytii jalallee jiraatu ganamaa galgala beeytii kana harkaan qabattee hajaral aswadillee dhungatan wal dhabsiisu بين التشويش بينهم إدو إساني أبا إدو تبوسو غرار رامورا نجدا شيطان karaan inni itti nama wal dhabsiisu kunuu namiimaa namaan jedha kana haasay kana haasay jedha dubbii jajjabaga